ku bintu bijyanye na raditaho abantu bakunda raditahuka ni benshi itahuka yakoze umurimo ukomeye cyane kandi muri rusange tugomba no kubishimira serge ku buryo nizere ko wenda bazabikora nari nabwiye bamwe mu bagenzi banjye mu ihuriro ko uyu mwaka dukwiriye kuzagira igihe cyo gushimira radiyo itahuka ndetse tugasishimira na serge ariko hagati aho ngaho kubera ibyo bibazo by'akagatsiko navugaga serge yagize aho atangira gusa nk'aho ari we radiyo itahuka serge akumva mbese nta nta muntu ushobora kumugira inama nta muntu ushobora kumuhanura nagiye muhanura iyo nabonaga bikabije cyane nigeze kumuhanura numvise hari abantu bavuga ngo umuntu witwa porofesa kambanda agiye kuri radiyo ngo avuga ko atemera jenoside y'abatutsi ngewe nta kibazo mfitanye na kambanda kambanda twadibetinga aho tutumvikanye ntituhumvikane ariko waranamwandikiye waranamwandikiye tariki ya makumyabiri na kane z'ukwa za novambere bibiri na cumi na kane twese duha amakopi cyane cyane abashinze ihuriro umubwira amagambo yari yavuzwe na porofeseri kambanda kuri radiyo itahuka agira ati ibyabaye mu rwanda ntabwo bigombye kwitwa jenoside ibyo ndabivuga buri gihe habaye ubwicanyi burenze burenze kamere abantu bapfuye urupfu rubabaje cyane rw'agashinyaguro ku mpande zose ku bantu bose bapfuye ariko kubyitira jenoside uba ushaka kubeshya ibyo nshaka kubisubiramo ibyaha byakozwe mu rwanda ubwicanyi bwabaye mu rwanda kubwita jenoside ni ukubesha ni propaganda ibyo bintu byavugiye kuri radiyo itahuka kandi wamuhaye domande egispurikasiyo ifatwa nabi kandi mu bintu byose bagenda bavuga bari bagenda bavuga ngo buri gihe ngo washimye radiyo itahuka ngo nta n'igihe wigeze uvuga ko harimo ikibazo aho mvuze ko wamwandikiye ibaruwa ukaduha kopi twese ndiho ndayisoma tariki ya makumyabiri na kane z'ukwa cumi na kumwe bibiri na cumi na kane kandi hamaze iminsi babeshya kuri radiyo itahuka ko ngo utigeze na rimwe umuhara umarike ngo wamuhaye gusa ngo ibintu byiza bityo ngo wamubwiye gusa ngo byiza ngo bityo ngo ufite indimi ebyiri n'igihe ameze babanza iminsi na ba jean paul ba develope babeshya
reka nkomeze icya kabiri urakoze kunyibutsa Yosefu icya kabiri namuhayeho remake hanyuma abantu bakazamukira hejuru n'ibintu bya wa mugabo witwa Hassan Ngezi urabyibuka Yosefu nabyo ndabyibuka neza cyane ibintu bya Hassan Ngezi namwandikiye asubizanya agasuzuguro nyine nka bene ko wakundi ngo abahagarikiwe n'ingwe baravoma rwose nabo ba jean paul bahagurukira hejuru n'iki byose ntabwo ngewe na condo
na condo ntabwo navugaga ngo umuntu nk'ase nigeze ibyo yanditse ngo bitazaza ku iradiyo ariko ngewe icyo nagerageza kuvuga ni ukuvuga ngo kuki abantu batagira sensitivite turi mu gihe cy'icyunamo hasa nigeze ni umuntu wafashweho icyaha arakondanwa ariko ibintu bye bijyanye na jenoside kuba aribyo noneho ukorera promotion ukabikora promotion kuri radiyo itahuka ngewe aho ngaho nari mfite ikibazo ariko nyine kubera ko nari nabaye sinzi n'ukuntu wigeze no kubisobanura ntawe ukigira n'inama nagiraga buri munsi hanyuma nyine abantu baravugira hejuru baranesha nyine ko ari byo ko ibitabo bya Hassan ngeze n'ibitekerezo byo bikwiriye kuba promoted kuri radiyo icyo ni icya kabiri icya gatatu cyo namuhayeho ntuza remark yewe ntigeze ansubiza namwe mwese funding members nandikiye nta n'umwe wansubije actually ni ibintu byo icyo gitabo cya cya ruzibiza cyo bashyizeho promotion ariko bashyiraho promotion yandagaza akayumba ndabandikira mbabwira inti mwibutsa ngo radiyo itahuka ni igikoresho cya arensi ntabwo ari radiyo indepanda ntabwo ari radiyo yigenga nibyo wayishinze kandi nyishinga ibyo navuze azagenda asubiremo yumve za emisiyo za mbere ibyo navugiyeho ati si uko nabyumvaga n'ubwo twayise radiyo y'ihuriro nashakaga ngo ibe igikoresho cy'ihuriro ibe igikoresho cy'abandi banyarwanda babuze kivugira ariko ntabwo byagiyeho ngo nubwo byaba ari ukuri ibirimo kuvugirwaho twebwe narabaje ngo se inyungu tuvanyemo y'uko byandagaza kayumba ari umwe muri twe ari umuyobozi mu ihuriro ubwo icyo tuvanyemo uretse ko byabacitse kuko nyine ubundi byarabacitse ntabwo wari wazi icyo uje kuri radiyo ari buvuge mu by'ukuri wongera ngo bibuka ko rutayomba aba yaje bakagerageza kugarura bitagarurika ariko rero byagize nyine kugaya rwose radiyo uko yari isigaye ikora bifite ishingiro ariko aho ngaho nyine byageze kuri kayumba induru ziravuga ngo rwose ngo rwose ngo ngo kwica abantu ngo ntacyo bitwaye ari majoro rutayombya kandi nawe uvugwamo mu kuba yari ishera asahuye muri kigali nagira ngo ikindi muri icyo kibazo cyangiza dusubiye inyuma dusubiye inyuma gatoya ikintu batabonye muri uko kwishimira igitabo cyangeze yavuze ngo ngo yaragikunze cyane ngo ngeze rwose uwo ni jean paul ngo ngeze rwose ngo ni intangarugero ngo ngo ngo nanjye yanyigishe byinshi ngo afite byinshi yigisha abanyarwanda nuza condo nawe aragishima cyane gusa rero naje hari umudamu waje kungoboka anyohereza inyandiko yerekana ko ngeze avuga ko kwica kayumba na karegeya byari ngombwa cyane ngo kuko abantu bahunze ngo bakavuga nabi igihugu baba barabanzi b'igihugu bagomba kwicwa nta kindi iyo banze gutaha mu gihugu bagomba kwicwa aho murabisanga kuri paje magana abiri na mirongo irindwi n'ebyiri zo kuri icyo gihe muri gitabo cyangeze abo bayicyogezaga cyane ariko bogeza na kayumba ntibabonye yuko ngeze yogeza nuko bagerageje kwicwa ko kwicwa byari ngombwa ko kwicwa kwa karegeya byari ngombwa ko no kugerageza kurasa kayumba byari ngombwa aho rwose wanasoma gakeya muri ekitire ngo iyo ibyo binaniranye ni ukuvuga kubagarura mu gihugu ku ngufu ngo kubera impamvu z'umutekano w'igihugu umuntu nk'uwo igihugu gukoresha ingufu zacyo zose zishobora zishoboka kikamubuza kuzakoresha ayo mabanga aho ari hose bivuga ko igihugu kimurwanya nk'umwanzi kandi umwanzi wese wanze kwishyikiriza amategeko agakomeza kwerekana ko abogamiye abangamiye umutekano w'igihugu icyo gihe yitwa nk'umwanzi kandi akicwa mu izina ry'igihugu ntabwo igitangaza kirimo rero kuba yaba patrick karegeya yaba jenere kayumba nyamwasa n'abandi bose bahunganye amabanga y'igihugu bakagenda bagiye kuyakoresha mu gusenya umutekano wacyo icyo gihe igihugu kigomba gukora ibishoboka byose ngo kibabuze kugera ku migambi yabo mibisha murumva ya poroji y'ubwicanyi mu gitabo cyangeze ku ipaji yacyo ya magana ya mirongo irindwi na kabiri yogejwe na condo yogejwe na jean paul ndetse n'abandi bamwe na bamwe murumva ko bipfa kuba gusa twebwe tuvuga ko ari bibi bakavuga ko ari byiza niyo byaba bivuga amagambo nk'ayo ngayo tujene
urakoze cyane ntabwo nari nakizi urakoze cyane yosefu icyo rero nagira ngo ndangirizeho kuri icyo kintu cya radiyo itahuka seje rwose turamushima ko yakoze akazi keza kandi mu by'ukuri nubwo bariho nahoze numva hari abantu bahoze banyohereza utuntu bavuga ngo ngo turashimuta radiyo itaha tuyishimuta se twatangiye iyacu na radiyo itahuka n'igihe wayitangiye n'iyingiyi ni twebwe twayitangiye ntabwo rero dushimuta ahubwo twerekanye ikinyabupfura kuko abantu mumaze iminsi mwumva amagambo bavuga yaba ari bo bari muri pozisiyo nk'iyacu nta kintu na kimwe badusigira ariko dore twabasigiye radiyo nizere ko ni nka bya bindi ngo muri bibiriya bavuga umuntu yasigiye abantu amataranta bamwe bakayatabika ntibagire icyo bayabyaza tubasigiye radiyo itahuka nizere ko izakomeza kurumbuka igakora neza nikora neza ubwo izakorana n'iyacu kandi nikomeza gukora ibibi n'izasenyuka ntabwo ari ibyacu twasenye kuko twashinze ibintu byubaka abanyarwanda bivuga ibizima bivuga ubuzima bw'abanyarwanda bivuga ibyo kubaka twebwe nibyo tuzibandaho cyane kuri radiyo ihuriro naho seje rwose ni ukumushimira akazi ko yakoze ariko mugira n'inama ngo agerageze yiteshe ako gatsiko kagenda kamuroha kandi karoha na radiyo itahuka mu bikorwa n'abo bayobozi bakuru ba condo na minani na hakizimana na nayo iki na benshi muri egizitivu komite na benshi muri biro politiki batanazi bazagwamo
icyo nababwira ni ukuvuga umugani w'abanyarwanda baciye ngo intinyamaso irya marozi burya uwo mugani ufite ubwenge bwinshi kandi ufite aho ushingiye seje rero wakoze akazi keza ukomeze ukoreho akazi keza kuri iyo radiyo itahuka ubwo amateka y'u rwanda amaherezo hari igihe azagucira urubanza ko wagize ibyiza cyangwa se wakomeje ukagwa muri ako muri uwo mutego w'ako gatsiko nibyo ngibyo nagira ngo mvuge kuri radiyo itahuka musonera ku bintu bijyanye n'ibyo twavuze wumvaga hari icyo ushaka kongeraho
oya ntacyo ndi bwongereho kuko byinshi mwabivuze ibindi joseph yabisobanuye n'abantu banumve neza ko ibyo tuvuga mu by'ukuri ntawe dukeneye gusebya cyangwa gutukana nk'ibyo bamaze iminsi bakora badutuka ibindi batwandikisha mu binyamakuru ibyo byose ibyo twavuze by'agatsiko k'abasirikare b'abatutsi bo muri fpr urebye ibintu bimaze iminsi bikorwa mu by'ukuri ntaho bitaniye n'ibyo fpr ikora urebye ibyo bagiye bavuga mu biganiro bagiye bakora cyangwa kuri radiyo uburyo badusebya uburyo bakanirengagiza neza ko mu nshingano twari dufite nk'ibyo bavuga ngo ngo imitungo y'ihuriro ngo yagiye ngo irigiswa na teogene bakirengagiza ko utari ushinzwe umutungo hari uwari ushinzwe umutungo ariko ku mpamvu zabo bwite zo kugira ngo basebanye n'iki ugasanga mu by'ukuri iyi minsi yose bayimaze nta kindi bari uretse kudusebya no kudutuka no kutwandagaza musore ahubwo ntimwumvise ko bavuze ko ngo n'abatanga kotizasiyo mu birigi ngo amafaranga batanga ngo ni ngo cyane cyane abaguye imwe impunzi ngo mureyarye teogene ngo areyarye nayo byavuzwe rwose itahuka ry'ejo ikindi cyo rwose bavuga bati rekomandasiyo ntacyo zimaze ubundi ngo zikorwa ari ukubeshya abantu b'impunzi ngo ntacyo binamariye ibyo ni rutabana wabideveropaga n'abo bandi ariko byari ibintu bagambiriye bariho badeveropa mu by'ukuri ikintu rero wibagiwe wowe watangiye mu by'ukuri gutanga rekomandasiyo ejo bundi ejo bundi ari uko binaniranye byo mu birigi ubundi icyo gihe cyose uwasinyaga za rekomandasiyo yari rudasingwa alexi niwe wazisinyaga rwose igihe kinini imyaka ibiri yose niwe wazisinyaga none se yaryaga amafaranga ikindi cyo mu budage ni ibintu bikorwa cyane byishimirwa bikorwa na bikorwa na nyerinka na eduard kabagema abo rero bakora izo za rekomandasiyo kugira ngo abasaba ubuhunzi babahe amafaranga murumva rero ko mu by'ukuri mu bintu by'urwango rukomeye cyane abantu batangiye no kubangamira n'impunzi bazerekana agasuzuguro kenshi ikindi cyo bazizanamo icyo kintu cyo ku cyo kuzumvisha yuko kwaka rekomandasiyo nyine ari icyaha gikomeye muze kubyumva rwose ni ibintu byavuzwe ejo byo ni agahomamunwa ndanabyamaganye rwose sinarinzi ko abantu bashobora kugwa hasi bakabatindi ako kageni rwose ni icyo nashaka kongeraho umusoro ntabwo mwumvise amakuru y'ejo yateye agahinda
hari ikindi wongeragaho umusoro ikindi nongeraho ni uko mu by'ukuri ibyo byose ikinagaragara ni uko mu bintu byose twanditse no mu byo twagiye tuvuga bijyanye n'imikorere ya kayumba n'ako gatsiko ke ubwe we nk'uko twagiye tunabivuga ko akorera inyuma y'abandi bantu usanga ahubwo bisobanurwa n'abandi kuruta we nyir'ubwite nta na rimwe araza ngo anasobanure n'ibyo bintu ukumva bimwe bisobanurwa na condo ukumva ibindi birasobanurwa na ba micombero ariko we ubwe ntabwo arasobanura kandi niwe tuvuga iyo mikorere ye nawe wagiye ayiteza niwe twagiye tugirana amanama atandukanye niwe twagiye dusaba mu buryo bukomeye kubihagarika ariko n'uyu munsi wa none mwumva neza ko nawe ubwe adashobora kuza ahubwo hari abandi basobanuzi be bari inyuma basobanura baba basobanura n'ibintu batazi mu by'ukuri ugasanga nabyo biteye agahinda kumva umuntu ajya gusobanura ibibazo by'undi muntu kandi nyir'ubwite ahibereye
ariko mwibagiye ko nabimwandikiye nkabahana kopi mwese mwandikira ko atinya deba agakorera cini cini musoni narabimwandikiye mu magambo rwose warabyandikiye ese sinabahaye kopi mubwira nti uhunga urugamba uhunga buri gihe deba ukajya gukoresha abantu nk'uko mwakoraga muri demayi ibyo ntubyibuka musoni hajya muri ndabyibuka demayi ubona ndabyibuka twe.
cyane ibyo ngibyo Yes, ndabyibuka bikaba rero ni- cyane.
nabyo abantu bakwiye gusobanukirwa kuko nimba tugerageza kubaka ubumwe bw'abanyarwanda tugerageza kuvugisha ukuri ntabwo dushobora kwemera ngo ngo kubera ko ndi umututsi ngo nemere iby'agatsiko k'abatutsi ngo ubwo ngubwo niba ubivuze ngo ugiye gutatira igihango nta gihango cy'ubu- cy'ubugome cyangwa cy'i- cy'ibinyoma Eh, nta n'ubwo ngewe nzigera mpagararira ibintu byo kubeshya mu by'ukuri twahagurutse twiyemeje ibyo twasezeranye twarabisezeranye igihe bidashyizwe mu bikorwa niyo nzira yo kwitandukanya nk'ubu ngubu kugira ngo tubwize abanyarwanda ukuri Eh, kandi icyo nasaba n'abo bagenzi bacu banagizwe na kayumba bakwiye gushirika ah, ikinyoma bakareka kubeshya bakareka no gusebanya cyangwa gutukana bakagira ikinyabupfura cyo kuganira mu buryo bw'ikinyabupfura ah, ariko kuko- ngo munatinya n'amatora wowe ngo amatora hari ngo ngo mwa- sinzi aho bakuye bakura iryo tegeko muri stati ngo ntabwo mwari mwiyeme- mwemerewe kuziyamamaza wowe na na teogene ngo mutinya amatora ngo murwanya amatora ngo kuko muyatinya ko mwebwe mutazayasubiraho ngo muragundira nibyo nabyo byabaye develope sinzi niba tubibona mwa- akanya ko kubiganiraho nibyo minsi reka- iminsi ibiri reka- ababeshya
reka musoni yarangize icyo nagira ngo abe aricyo ndangirizaho dusigaje iminota komeza.
cumi gusa ariko Yego.
nsezeranya ko abakurikirana ibiganiro ku ejo tuzagaruka ku isaha ku- kuri saa cyenda za washington dc tugakomeza ibiganiro kandi dufungura imiyoboro kugira ngo abantu ba- tubaze kandi batange n'ibitekerezo musoni yarangiza uh, iyo icyo gitekerezo wadevelopaga
saa cyenda za na- washington na- DC nari ngiye zaba ari saa gusoza.
tatu za- zo mu burayi
Hello?
komeza komeza musoni we na nanjye nari ngeze ku musozo naho eh, nari ngeze ko eh, ibintu byo gukorera inyuma y'udutsiko eh, mu by'ukuri ni ibintu tuzi twabayemo mu gihe cya fpr yaba mu gihe cy'intambara na nyuma yayo ibyo rero ahubwo sinzi impamvu eh, mu by'ukuri kayumba kibikoresha muri ubwo buryo muri ibi bihe eh, nawe ari no mu- mu buhunzi ari no mu mu guhirwa cyane no kurusha abandi ugasanga mu by'ukuri ntabwo yigeze ahinduka kuva aho ahungiye ntanabone ko ibyo bintu adashobora kubyubaka ngo bikunde eh, eh, muri opozisiyo nyarwanda kuko imyaka tumaze twigisha ubumwe n'ubwiyunge gushyira hamwe urukuta rwari hagati y'abahutu n'abatutsi rubatandukanya kwegerana ko twarushenye twamaze kwicarana hamwe tukaganira tugashyiraho gahunda yo kwibukira hamwe abacu ibyo byose twamaze kubona ko ikibazo ari utwo dutsiko ahubwo atari amoko yacu ubwo rero wenda naza kongera ku- kugira icyo nongeraho murakoze
murakoze cyane joseph eh, ngarambe na jonathan musonera nagira ngo wenda kuri icyo ngicyo mwavugaga nongereho akantu gato kuko turi hafi gusoza ibiganiro byacu ariko twizeza ko abakurikirana radiyo y'ihuriro ijwi ry'ihuriro rishya izakomeza gutanga ibiganiro cyane cyane kuri iri tangazo twatanze twumva icyo abantu batekereza ibitekerezo byabo ndetse n'ibibazo ejo tuzakomeza ibiganiro ngo muzashobore gukurikirana ibiganiro byacu icyo nashaka kongeraho ejo umuntu wo muri bbc wambajije ko nagira ikiganiro na eh, kuri bbc eh, na condo kuri ibi byabayeho mu ihuriro ndamubwiye ni se kuki mutabwiye kayumba kuki mutabajije kayumba ngo kayumba ngo yarabashubije ngo ntabwo avugira ihuriro ngo bazashake urumva nyine eh, condo niwe uzaza kuvugira kayumba noneho ndamuba- ndamubwira ariko nseka ndavuga nti se ntibigiye kuba nka bya bindi byo kwa kagame byaba rucagu byaba musafazi bya wizi mushiki wabo yuko eh, igitangaza kagame adashobora kuvuga ko agomba kugira abamuvugira ariko byari nko mu rwenya ariko urumva kuko hari ibibazo biremereye byo umuntu nka condo n'abo bagenzi bajya muri biro bazi cyane cyane condo azi twaganiriyeho sinzi niba ashaka ko azaza muri icyo kiganiro tuvuga ukuri kose ku byo tuzi cyangwa se azaza atekereza ko tuzagenda tubica hejuru ntabwo rero twebwe turi abantu baca hejuru ibyo twemeje tugomba kubivuga tukabivugira ku mugaragaro kimwe nko mu bindeba nk'umuntu wahoze ukorana na kagame hafi nari nariyemeje muri iyi minsi twatangiye ibindi bintu hari abantu bagiye batubaza ngo ese ko mwabonaga kagame agenda atana umuryango wa fpr utana kuki mutigeze mubimubwira kandi koko nkasanga bifite ishingiro nagiye nibaza nti iyo wenda ntangira kubwira kagame mbere akinyumva wenda koko hari ibyo twashoboraga kuba umubwiza ukuri akinyumva wenda hari ibyo twari kuzaramira muri ubu buzima rero bundi bwo twiyemeje bwo kuvugisha ukuri no kubaka ibindi bintu bishya ku banyarwanda ntabwo ushobora kongera kwemera kuba mvuga ibintu bimwe muri public hanyuma nkaba ndaho nsa nk'umuntu w'umurwayi uhora ukonjereye kubera ko ibyo uzi ukuri uko guhagaze n'ibyo uvuga ku mugaragaro hari ibintu bitandukanye nibwo buzima nari mazemo igihe ngerageza nkajya nkagoragoza na patrick karegeya akiriho nkajya south africa nkaganira n'abo bagenzi banjye nkahamagara gahima n'akayumba tukagoragoza tukareba bimwe nkanabihisha n'abo bagenzi banjye b'abahutu duhuriye muri muri biro nkiga kugendera ku magi kugira ngo iri huriro rigume ari rimwe nicyo cyatumye ihuriro riguma riri hamwe murabizi yosefu na musoni yakora ibintu byinshi mwajyaga mumbwira nk'abacyaha nk'abacyaha rwose ngewe nk'ibiro bya kayumba n'agatsiko nabibonye imyaka irenze ibiri si wonyine wanyahaga na musoni yakora uko ngewe nabibonye kera nkavuga yego nk'abacyaha ariko nta kindi kuko umuyobozi nicyo abereyeho umuyobozi ahanini agomba kureba ngo izo za interesi zose areba ukuntu agenda azihuza iyo rero utagifite influence yo kureba ko izo za za interesi zose n'izo za factions zireba n'ingwe imwe ikorera aho ishaka condo nawe aba afite abo bahutu bamwiyumvamo bagomba kubwira kayumba akagira abo batutsi b'abasirikare bamubwira ibyo bintu rero iyo wumva utagifite influence ntabwo uba ugishoboye kuba umuyobozi w'abo bantu niyo mpamvu byanavuze muganira na musonera nkaganira na na ngarambe nkabona ko uko meze nabo niko bamerewe twavuze ngo ibi bintu ntabwo tugishoboye kubigumamo nta bantu duhatira kuza mu ihuriro rishya gusa ni nka bya bindi wa mugani na ciriye serge wo kuvuga ngo intinya amaso irya amarozi buri muyoboke wese wa rnc buri muyobozi wese wa rnc uretse abo ngabo babifitemo interest agomba kugira igihe cyo guhitamo nanahitamo wenda atazaza no mu ihuriro rishya azajye hari amashyaka menshi muri platform azayiyoboke cyangwa se azishingire irye ariko umuntu uzemera kuza mu ihuriro rishya mbabwire kandi mbivugire ku mugaragaro agomba kuzasinya code of conduct y'umuyobozi n'umuyoboke wese bizatangira kuri jyewe na ngarambe na musoni n'abandi bazaza tugafatanya dusinye iyo code of conduct ku bintu bijyanye na disipurine imyifatire ariko cyane cyane bagomba kuzatubwira ku bintu bijyanye n'ingabo fifite fifite urabyemera ku bintu bijyanye na demokarasi mu gihugu ifitemo safeguard urabyemera kuvugisha ukuri kose urabyemera ibyo niyo ideology niyo igomba kuzatuza umuntu wese uzemera kuza gufatanya natwe twese niho tuzatangirira ariko cyane cyane tuzatangira kuri icyo kintu cy'urukundo cyo gusabana ko kumva kuri abantu tuva indi imwe ko dutahiriza umugozi umwe tw'abahutu cyangwa abatutsi kugira ngo twongere duhembere ibintu bigiye bisenyuka kandi twariyushya kuya kugira ngo tugere aho tugeze aha ngaha ubu tugeze mu mpembera y'iki kiganiro cyacu sinzi niba musonera amasekonda mirongo itatu yosefu amasekonda mirongo itatu niba hari icyo mushaka kugeza ku kandi naho ubundi dusigaje iminota ibiri
musonera sinzi niba ariho abyumva navuga nyine nshimira abumva radiyo ihuriro tukazakomeza ejo isaa tatu amasaha yo mu burayi ni saa cyenda z'amanywa amasaha ya washington nicyo cyonyine nasoza mvuga
ikindi nakongeraho musonera
nanjye icyo nasoza mvuga ni ugushimira abadukurikiranye no kubifuriza amahoro n'imigisha y'imana kandi mbashyira mu maboko y'imana kugira ngo babashe gusobanukirwa neza n'ukuri babashe gusobanukirwa neza n'icyo bagamije kuruta kumva amagambo cyangwa gusebanya ahubwo bakurikire bazatubaze ibyo batumva kandi twiteguye kubisobanura mu kuri kutaziguye kandi kurimo kubahana murakoze